kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaa amma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas toora saatelaayitii Itiyooosaatiin Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaa fi dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatalaayitii Itiyooosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu bakka jirtanutti nagaan keenya isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa Kamisa muddee kudha ja'a bara kuma lamaaf digdamii tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee torba bara kuma lamaa fi kudha afur keessummeessaan keessan har'aa an bafqaaduu morodaati. Dhaabbanni oduu Associated Press gabaasaan viidiyoo isaa Itoophiyaa jiru magaalaa Finfinnee keessatti poolisiidhaan hidhamuusaa beeksise. Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo dinagdeetii fi dippiloomaasii cimsachaa jirti. Gumii Turkii fi Afrikaa kan guyyaa lamaaf turu magaalaa Istaanbul keessatti qopheessiteetti. Vaayirasiin sanyii koronaa Omikron jedhamu yeroo ammaa ijoo dubbii fayyaa addunyaa ta'ee jira. Kanneenii fi qopheewwan biroo ijoo dubbii adda addaa irratti xiyyeeffatan qabna nu wajjin hin tura. Piroodyuusariin tamsaasa keenyaa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tegisti Gammeeti. Oduuwwan irraa kan qopheessite Tuujubee Horaati garasittiin isin dabarsa.
Akkam ooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Dimookiraatittiin miseensa mana maree Yuunaayitid Isteetsiif dura teessuun koree birkii dhimmootii alaa kan dhimma Afrikaa Keeran Baas kaleessa ibsa kennanii jiran. Sadaasa lama bulchiinsi Baayiden amajjii tokko bara 2022 qabee hirmaannaa Itoophiyaa kan Agawaa kararraasu ta'uu beeksiseera. Uggurri Agawaa kunis uummata Itoophiyaaf investoroota Ameerikaatiin bu'aa dinagdee argame hambisa. Kanaaf tarkaanfiin kun qaama hawaasaa akkaan saaxilamoo ta'an dubartootaaf ijoollee dabalatee daranuu. miidhaarra ga'u hammeessaa jedha ibsichi qaamotiin itiyoophiyaa keessaa martinuu walitti bu'iinsa kana dhaabanii gargaarsa namoomaa kanneen isaan barbaachisu akka dhaqqabu akkasumas nagaa buusanii marii itti fufuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan gochuuf bulchiinsi baayidan yeroo akka kennuuf nan gaafadhaa jedha ibsi kun yeroon akka tasaa murame amajjii tokko barri 2022 lammiiwwan guddina saffisaa filannoo hin qabaanne irratti dhiibbaa hamaa qabaataa jedha ibsi miseensa mana maree yuunaayitid isteets keeran baasiin ba'e kun. gama biraan sanatar jiiminhoof gama isaaniin bulchiinsi baayidan uggura mootummaa adeemsa dimookiraasiin filame kan itiyoophiyaarra uggura kaa'e kaasuuf tarkaanfii barbaachisu fudhatee bu'aa agawaa argachuun irra jiru bakkatti akka deebisu tiwiitarii irratti barreessuun gaafataniiru. guyyaa kaleessaa itiyoophiyaatti ambaasaadarri yuunaayitid isteetsi geetaa paasii bara 2021 keessa ameerikaan uummata itiyoophiyaaf kan gumaachite gargaarsa namoomaaf dhiyeessii kanneen biroo doolaara miliyoona 900 miliyoona 40 baasu daawwatanii jiran gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
yuunaayitid isteetsiif michuu gargaarsa dhala namaa akka ta'e sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummoota bakkitti gargaarsa kuusuu fi qaallittii jiru keessatti. Itiyoophiyaatti ambaasaadarri Ameerikaa Geetaa Paasiif sagantaa nyaata addunyaaf Itiyoophiyaatti ittaanaa daayirektera akka ta'an Miteek Maaj wal arganii jiran. Dunkaana dahannaa ittiin ijaaruuf gargaaran kan Ameerikaan arjoomte maraa kuma shan ilaalanii jiran. Kunis lammiiwwan Itiyoophiyaa kuma kudha lama ta'an kan bulchiisa naannoo Amaaraa, Afaarii fi Tigraay keessatti walitti bu'iinsa gaggeeffame rakkoo isaan mudateef dahannaa ijaaruuf oola. jaarmeyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan yuunaayitid isteets usaid jaarmeyaan godaantota addunyaa iom kanneen jireenya isaaniirraa buqqa'an akka gargaaruuf waadaa seene miliyoona sagaliif tuqaa shan keessaa ta'uun ibsameera gargaarsi dhala namaa lubbuu namaa oolchuuf gargaaran kun kanneen bulchiisa naannoo amaaraa afaariif tigraay keessaa isaan barbaachisu akka dhaqqabu gochuun barbaachisaa ta'uu ambaasaaddar paasiin dubbataniiru. kan uummanni ameerikaa waggaa kana keessa uummata itiyoophiyaaf gargaarsa dhala namaaf kennuuf waadaa seene biliyoona tokko keessa dunkaanni kun ishee xiqqoodha jedhameera bulchiisa amaaraa afaariif tigraay keessatti bakka qubsumaa ijaaruuf doolaara miliyoona kudha ja'a caalaa baasnee ka jedhan ambaasaaddar paasiin dhiyeenya kana gargaarsa dhala namaa laannu babal'isuun walloo kaabaa goondar kibbaa waag haamraa fi godinaalee gojjaam dhiyaa kan bulchiinsa naannoo amaaraa keessatti uummata miliyoona lamaaf tuqaa ja'a dhaqqabnee jedhan waaltaan yookaan mankuusaan gargaarsaa kan qaallitti jiru kun gargaarsa dhala namaaf loojistikaa kan jaarmeyootni gargaarsaa raabsan keessatti kan qindeeffamu yoo ta'u uummata guutummaa itiyoophiyaa keessaa kanneen godinaalee walitti bu'iinsi jiru keessa jiraatan tajaajila waan akka nyaataa dawaalee fi waan bakka dahannaa ittiin ijaaranfaatu keessatti argama waaltaa qaallittii kana kan gaggeessu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa yoo ta'u jaarmeyoota gargaarsa dhala namaa kabiroos bakka bu'uun kan hojjetu ta'uun ibsameera.
saawud arabiyaa tokkummaa emireetota arabaa yuunaayitid isteetsiif biriteen waliigaltee siyaasaa sudaan kan sadaasa bara 2021 irra ga'ame kan dr abdallaa hamdook gara taayitaa muummicha ministeerummaatti akka deebi'an taasise kan isaan jajjabeesse ta'uu ibsuu isaanii ibsi ministirii dhimma alaa yuunaayitid isteetsi biraa beeksisee jira. Akka galmee heera bara 2019 irra taa'ee jirutti kun rakkoo siyaasaa Sudaan hiikuuf akkasumas biyyattii gara daandii ce'umsa dimookiraasiitti geessuuf tarkaanfii jalqabaati. Kanneen waliigaltee sana mallatteessan waadaa seenan akka kabajan yaadachiifna jedha ibsi kun. Gama kanaan hidhamtoonni siyaasaa hiikamuu isaanii galateeffachuudhaan kanneen mormitoota irratti tarkaanfii humnaa fudhatan seeraan akka gaafataman kataasisu koreen dhimma isaa qoratu akka hundaa'u gaafannaa jedha ibsichi. Labsii yeroo hatattamaa tolfamee jiru dhiyeenyatti kaasuuf cicha jiru amannee hatattamaan hojiirra akka oolu ni gaafannaa jedha. Mootummaa siivilii kan ogeessota walabaa ofitti hammate hundeessuuf sochii jalqabame ni jajjabeessina. Akkasumas baatii sadaasaa 21 waliigalteerra ga'ame irratti ibsa siyaasaa kennameef michummaa siiviliif waraanaa kan bara 2019 hundumasaa adeemsa marii siyaasaa keessatti hirmaachisuun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiifnaa jedha. Karoorri filannoo xumura bara 2023 yookaan jalqaba bara 2024 geggeessamuuf dursee qophaa'uun barbaachisaa ta'uusaa cimsinee yaadachiisnaa jedha. Ibsi waloon biyyoota armaan olitti tuqamaniin ba'e kun uummata Sudaaniif deeggarsa waloof dhuunfaa hin qabnu akkasumas fedhii uummatichi dimookiraasiif biyya nagaaf tasgabbaa arguuf qabus ni deeggarra. Mormiin geggeessamaa jiru uummati Sudaan ce'umsaaf murannoo cimaa inni qabu mul'isa. Wokkara isaanirraa eeguunis dursi kennamuufii qaba. saawud arabiyaa tokkummaa emireetota arabaa yuunaayitid isteetsiif biriteen kanneen ce'umsa dimokiraatawaa sudaan keessaaf hojjetan mara gargaaruuf qophee ta'uu keenya mul'isnaa jechuu isaanii ibsi kenname kun beeksiseera. mootummaan israa'el sagantaa tokkummaa mootummootaan deeggaramu kan koovaaks jedhamuuf talaallii farra vaayirasii kooroonaa miliyoona tokko kan kennu ta'uu kaleessa labsee jira. ministiriin dhimma alaa akka jedhetti talaalliin astraazaneekaa torbanneen ittaanu keessa kan ergamu yoo ta'u murtiin kunis qaama israa'el biyyoota afrikaa waliin qabdu cimsuutii jedhan israa'el gumaacha kana gochuu danda'u ishee akkasumas weerara kana naannoo addunyaatii dhabamsiisuu keessatti michuu ta'uu isheetti ni gammannaa jedhan ministeerri haajaa alaa yaa'ir laapid labsiin kun akka jedhutti toora biyyootaa beeksisuu baatus talaalliin kun nuusa biyyoota afrikaa waliin ga'a israa'el. keeniyaa ugaandaa fi ruwaandaa dabalatee biyyoota afrikaa hedduu waliin walitti dhufeenya qabdi israa'el waggaa darbe jaarsummaa yuunaayitid isteetsiin sudaan waliin illee hariiroo uummattee jirti koovaaks kaka'umsa sadarkaa addunyaa talaallii vaayirasii koronaa biyyoota hiyyeeyyiin ga'uuf tolfame biyyoonni dureeyyii ta'an dhiyeessii talaallii addunyaarra jireessa of harkaa qabu kunis talaallii kana waliin ga'uu irratti adda addummaa guddaa uume israa'el biyyoota uummata isaaniitii talaallii kennan keessaa isee jalqabaati. weerarri eebolaa riippaabilikii diimokiraatawaa koongoo konyaa kiif kaabaa keessatti baatii onkoloolessaa bara 2021 yeroo lammataaf ka'ee ture dhaabachuusaa har'a labsamee jira aangawoonni eegumsa fayyaa biyyoolessaa kana kan labsan erga guyyoota 42 walitti aanuuf namni eebolaan qabame akka hin jiraanne gabaasamee booda onkoloolessa 8 weerarri kun ka'uun erga labsamee booda namoonni 11 yoo qabaman ja'a immoo du'uun gabaasamee jira weerarri kun biyyattii keessatti naannoodhuma wal fakkaatutti erga bara 2008 qabee yeroo 13 ka'uusaati oduun ammaaf qabnu kanuma.
kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. dhaabbanni oduu assooshieetid pireesii gabaasaan viidiyoosaa itiyoophiyaa jiru magaalaa finfinnee keessatti poolisiidhaanii hidhamuu beeksiseera. oduma wal fakkaatuun komishiiniin mirga namoomaa itiyoophiyaa. gaazexeessota hidhaarra jiran ilaalchisee mootummaan haala isaan keessa jiran haa ibsu jechuudhaan ibsa baaseera. Gama biraatiin jaarmiyaan mirga gaazexessootaatiif falmu CPGN Itoophiyaan labsii yeroo muddamaa qabattee gaazexeessota hiduurraa of qusattuu jechuudhaan gaafateera. Komishiniin poolisii Feederaalaa gama isaatiin gaazexeessaan Assooshieetid Pirees gurmuu shororkeessitootaa shanee jedhanii waamanu uummata addunyaatti beeksisuudhaaf waan hojjetee fi hidhame kanneen biroollee waan dubbii labsii yeroo atattamaatiin dhorkame eeguu dadhabanii fi hidhamanii jechuudhaan ibsa kenneera. Dhimma kana ilaalchisee gabaasni naakoor malkaa qopheesse itti aanee dhiyaata.
Sabaayimaan idila addunyaa Assooshieetid Pirees gabaasaan suursagalee isaa Itoophiyaatti argamu magaalaa Finfinnee keessatti poolisiin qabame hidhamu har'a toora odeeffannoo intarneetii isaa irratti oduu tamsaaseen beeksisee jira. Gaazexeessaa suursagalee Assooshieetid Pirees yookaan AP Amiir Amaankee Yaaroo dabalatee gaazexeessitoota biyya keessaa lama isa faana hojjetaa turan Toomaas Ingidaa fi Addisuu Mul'ana jedhaman hidhamuu isaaniiti. AP'n kan gabaase gulaaltuun olaanaa AP Juulii Pees Amiir ariitiidhaan haa gadhiifamuu jechuun kan yaadachiisan koomishiniin poolisii federaalaa Itoophiyaa gameessaan gaazexeessaa Amiir sochii gurmuu shororkeessaa shanee hawaasa idil addunyaatti beeksisuudhaaf hojjechuusaan kan hidhame isaa fi miiltowwan isaa dambii labsii yeroo muddamaatiin bahe kabajuu dhabuun walqabateeti kan hidhaman jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan miidiyaa fi koominikeeshinii koomishinichaa obbo Jeelaan Abdii gaazexeessitootni kunneen hojii biyya shororkeessuu hojjetanii jechuun dubbatu. Yakka gaazexeessitootni kunneen ittiin shakkaman jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Ameerikaa jedhamu gaazexeessaa tokkotu jira. Haga amboo deemanii amboo irraa ka'anii makiinaa qabatanii deemanii eegas immoo miidiyaa qanyi bootaa jedhamu. Bosona keessa lukaan deemanii bakka shaneen itti argamu dhaqanii leenjii shaneen leenji'aa jiru. Leenjii sochii waraanaa kan isaan godhaa jiran jajjabeenya isaanii kana hunda waan isaan qaban meeshaa isaan qaban akka isaan itti leenji'an kana hunda dhaqanii viidiyoodhaan waraabanii achirraa deebi'anii piroodaakshinii isaa dalaganii eegaa miidiyaa intarnaashinaal ta'een uummata addunyaatti shaneen piroomoot waan godhu waan shanee beeksisu addunyaa gubbaa irratti shanee waan beeksisu waraabanii gadhiisan jechuudha. Sadaasa kudha jahatti Finfinnee irraa ka'anii bahanii sadaasa kudha jahatti bahee haga kudha saddeetii bakka kana dhaqee halkan deemee halkan caasaa bosona keessa bulee jara kanaan wal qunnamee hojjeteeti marrajaa kana gadhiisee jechuudha. Wanni isaan gadhiisaniif maali? Shaneen gamanaan gara dhihaa kanaan dhufaa jira. Guntaan immoo gara kibbaatiin dhufaa jira. Kanaaf uummata addunyaa kana mul'isanii uummanni addunyaa kan biyya kana keessa jiraatu dippiloomatiin adda addaa akka biyya kana gadhiisanii deeman balaan uummatatti kalaa hojii akka jirutti mul'isuudhaaf kana addunyaa irratti beeksisuudhaaf deemaniiti kana hojjetan.
Associated Press ibsa baaseen garuu yookaan oduu isaa irratti gaazexeessaan Amiir Amaan Kiyaaroo jedhamu kun biyya kana keessatti qaamolee wal dhabdee irra jiran hundumaa sobsiisee odeeffannoo sirrii ta'e waan argachuu qabuu fi kanaaf mootummaan hojii shororkeessummaa kana hawaasa addunyaatiin gahuudhaaf hojjetaa jedhee sirrii mitii himannaan kunii jechuun ibsa baasee jira. Maal jettu isin kanarratti?
Maaliif hojjetanii eenyuun barsiisu? Kanneen akka yakkamaa ta'e akka uummata fixaa jiru, akka uummata gubaa jiru, akka uummata ajjeesaa jiru, akka qabeenya balleessaa akka jiru kun hundi sun beekama. Kuni maaliif dhaqeetiin hin dalage? Baalaansii kam hojjete? Jara gaafateetiin mootummaa ta'e mootummaa gaafate moo akkamitti baalaansii dalage? Baalaansii wayiitu hin dalagne soba kun.
Koomishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa torban darbe keessa hojjettoota sabaa himaalee hidhaman Kobroon Warquu, Taamiraat Nagaraa, Maazaa Mahammadii fi Iyyaaspeet Tasfaayee wal qabatee qaamolee dhimmi ilaalu wajjin kanumaan wal qabatee hojii qulqulleessuu akka hojjetaa jiru ibsee jira. Koomishinichi gama sabaa himaalee hawaasummaa isaatiin barreeffama qoodeen keessumaa Taamiraat Nagaraa guyyaatti qabame mudde tokko jalqabee akkasumas immoo gaazexeessaa Kobroon Warquu sadaasa sagal bara kuma lamaaf kudha afur mana murtiirraa mirgi wabii eegameefii jira jechuun haa ta'u malee akka ibsa koomishinii. Koomishinichaatti hanga ammaatti bakki isaan itti hidhamanii jiran maatiitti himamnee jedha. Miseensotni maatii isaanii mirga gaafachuu dhabanii jiru. Bakki isaan itti hidhamanis beekamuu dhabuu walqabatee kan isa yaaddeessu ta'uudha kan koomishinichi ibse. Koomishinichi ibsa isaatiin labsii yeroo muddamaa jiraatus haala itti hidhamtoonni jiran beekamuu fi maatiif gorsaa seeraa isaaniitiin mirgi daawwatamuu isaanii cabuu hin qabu jechuun yaadachiisee jira. Dhimma kanarratti itti gaafatamaan miidiyaa fi koominikeeshinii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii mirgootni labsii yeroo muddamaatiin dhorkaman jiru jechuun ibsu.
Gaazexeessitoonni kun yommuu to'annoo jala oolchaman amma yeroo kana biyyattiin isteet of emerjensii jala jirti. Yeroo hatattamaa bahe kana keessatti mirgoonni tokko tokko kan saspeendi ta'antu jira. Duraan amma taateetumaan mana namaa akkanumaan kaatee wayfattachaa mana murtiirraa hayyama argattu malee. Seerri ammaa kun garuu nama tokko yoo shakkitee jiraatte yakka dalage yakka raawwate jedhee yoo shakki poolisiin tokko dhaqee mana isaa sakatta'uu qaama isaarra sakatta'uu danda'a. Poolisiin seera labsii bahe kana kanaan alatti baheen hojjetu haa ta'uuti poolisiin yeroo hundayyuu mirga namaa eegeeti waan hundayyuu raawwataa jiru. Kanaaf kanarratti mirgoonni suspend ta'an isaanii jiraachuun isaanii namni hubachuu qabu jira jechuudha yeroo kana keessatti jechuudha.
Oduun walqabateen jaarmayaan mirga gaazexeessitootaatiif falmuun beekamu CPJ jedhamee waamamu Itoophiyaan labsii yeroo muddamaatiin qabattee miseensota pireesii hidhuurraa of qusachuu qabdi jechuun ibsa baasee jira. Erga labsii yeroo muddamaa labsame baatii sadaasa darbee jalqabee biyyattii keessatti gaazexeessitootni kudha afur hidhamaniiru jedha ibsichi. Obbo Jeelaan ibsa CPJ himannaa sobaatii jedhu.
Poolisiin gaazexeessaa tokko lafumarraa ka'ee osoo inni badii wayii hin dalagin gaazexeessaa tokkoyyuu hidhuu iyyuu hin danda'u hin godhus kan diisipliiniin poolisii keessa jiru piroofeeshiniin poolisii kanan hayyamu maal inni wanni inni balleessa maaltu jira yoo akka inni dalagee jiraate poolisiin gaazexanyaa dhiisiitii ilma ofiitu hin dhiisu biyyattii seera qabdu kana seera isii kabajuun nurraa eegama yoo seera isii seera tarsanee bira tarre poolisiin nama tokko hin dhiisu poolisiin lafaa ka'ee nama gaazexanyaa ta'e tokko ol ka'ee gaazexanyaa Itoophiyaa keessa gaazexanyaa baay'eetu jira kan kumaataman lakkaa'amantu jira kan seera eeggatanii dalagan maan tuqee maan hidhin warruma badii qabutu hidhameeti gaazexanyatti hidhame jedha addunyaa irratti deemeeti kanaaf gaazexanyaan biyya kana keessatti poolisiin hidhe hin jiru.
Tibbanas waldaan sabaa himaalee Itoophiyaa gaazexeessitootni gama seeraatiin to'annoo jala oolan haalli itti argaman maatiitiif ibsamuu dhabuu isaa nan balaaleeffadhaa jechuun ibsa baasee jira. Dhimma kana irratti itti gaafatamtoota waldichaa irraa ibsa dabalataa argachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyi Turkii yeroo ammaa biyyoottan Afrikaa waliin hariiroo dinagdee fi dippiloomaasii cimsachaa jirti. Torban kana magaalaa Istaanbul keessatti gumii guyyaa lama dhimma walitti dhufeenya dinagdee fi dippiloomaasii irratti xiyyeeffate biyyoottan Afrikaa waliin taasifamu keessummeessuudhaaf deemti. Gabaasa Dooriyaan Jamsirraa VOA'dhaaf ergame Nugusuu Taammiree akka itti aanutti dhiyeessa.
Sababa babal'ina dhibee koovidiin walqabatee waggaa lamaaf boodatti hafee kan ture gumiin michoomina Turkiif Afrikaa jimaata booruu deemsifamuuf jira. Gumii guyyaa lamaaf deemsifamuuf jedhu kanarratti ammas gosumti koovid omkiroon jedhamu babal'achaa jiraachuu isaatiin wayitaa sa'aatiileen muraasi qofii hafan kanatti biyyoonni eenyufaa akka hirmaachuuf jiran wanti ifa ta'e hin jiru. Gumiin kun imaammata addunyaa Turkiin bal'inaan gara Afrikaatti babal'ifachuuf jirtutti cinatti biyyattiin hariiroo ishee cimsuudhaan tattaaffii embaasiiwwan soddoma dabalataan banachuuf jirtus kan of keessatti hammatudha. Jalaal Harkaawii Janeebaatti kan argamu dhaabbata Global Initiative jedhamu keessaa ogeessa olaanaa dhimma nageenyaa fi dinagdee akkasumas poolitikaa irratti hojjetu. Deemsa Turkii kanarratti yaada laataniin Turkii keessa koonsilaa fi embaasiilee hedduutu jira. Biyyoota lixaa yoo ilaalte akkas hin baay'atan. Inumaa Biyyoonni lixaa kun faayidaan isaanii illee gara fuulduraatti amman barbaachisoo akka ta'uu danda'u osoo beekanii waajjiroota isaanii Afrikaa keessaa cufaa jiru.
The Turks are also very convincing because they work fast. They offer construction projects at relatively affordable prices.
Turkoonni amansiisoodha. Waan tokko dafanii raawwatu pirojektoota koonstiraakshanii gatii salphaa yookiin madaalawaadhaan kennuufi aadaa biyyoota kaanii waliinis dafanii wal baru ture kan jedhan. Hariiroo kana cimsuu irratti pirezidantiin Turkii Rasiib Tayyip Erdogaan yeroo hedduu Afrikaa ni daawwatu. Fakkeenyaaf akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2003 eegalee ardii Afrikaa yeroo 28 daawwataniiru. Haa ta'u malee hawwiin Turkiin kun gatii malee hin turre. Ardii Afrikaa irra jiriin koloneeffataa kan turte Faransaayiin aarseera. Morkiinis uumameera. Turkiin hokkara Liibiyaa keessatti gartuu masriin deeggaramu warra morman deeggarti sun immoo abbootiin qabeenyaa turkii gabaa masrii hedduu bu'a qabeessa ture keessaa akka baanuuf nu dirqisiiseeraa jedhu haalli kun ali erin kaampaanii turkii meeshaalee warshaa guguddaa ergu tokkoof hojii gaggeessaadha innaa dubbatanis In Egypt, there, there is a quite, a tex, you know, quite good textile industry there, and also automotive and uh, other types of industries.
Masrii keessatti gabaa huccuu fi konkolaataa akkasumas oomishaalee warshaa biraa gaariitu ture. Ogeessi teeknikaas akkasuma Masrii keessa gaarii ture. Gabaa kana keessaa ba'uun keenya nuuf miidhaadha ture kan jedhan. Kana turuudhaaf akka tolutti egaa dippiloomaatonni biyyoota lamaanii marii gochaa kan turan naa ta'u gumii Istaanbul kanaan cinatti maree gara biraatti ni gaggeessu jedhameera. Daldalli ijoo maree isaaniis ni ta'a. Waa'ee dhuma daldala Afrikaa waliin qaban irratti Turkiin gabaa xiyyaara nama maleeyyii yookiin diroonii Morokootti dhiyeenya gurgurtellee hojii ministeera ittisa biyyattiitiif akka milkaa'ina olaanaatti fudhatame jira. Ragaan mootummaa Turkii biraa ba'e akka mul'isutti daldalli Turkiin Afrikaa waliin bara 2003 as gaggeessite. dachaa shaniin guddatee amma doolaarii biiliyoonii digdamii shan ga'eera. Pireezidaant Erdogaaniif gama siyaasaatiin biyya keessatti ergaa olaanaa dhaama. Yusuf Kanaan Kochok Sudaanitti diipiloomatii Turkii duraanii turan. Yaadannaa laatanis the government can put, portray itself to its voters as being a global player uh, or uh, supporting uh, the friendly government uh, like Muslim.
Mootummaan deeggartoota isaa biyya keessaa biratti fudhatama addunyaa irratti akka qabutti of mul'isuuf itti fayyadama. Biyyoota muslimaa akka Soomaaliyaa deeggareera jechuufis ni danda'a. Sun uummata Turkii biratti akka inni Afrikaa waliin hariiroo uummatetti lakkoofsisaafi. Kana jechuun al tokkoon waan sadii gonfatee jechuudha. qooda Turkiin addunyaa irratti qabaattu michuuwwan dinagdee yookiin daldalaa horachuu fi poolitikaa yookiin siyaasa biyya keessaa olaantummaan gaggeessuu isa jedhu jechaadha. Haa ta'u malee dinagdeen Turkii waan jeequmsi sharafa alaa isa mudateef hooggansi Erdogaan hirpha kamiyyuu gumiin kun fiduufiif danda'u gammachuun simata. Akkasis ta'ee jedhu ogeessonni dinagdee jeequmsi dinagdee amma biyyattii raasaa jiru tarii ankaaraan tattaaffii amma afrikaatti gochaa jirtu itti fufiinsa gochuufiif hanqina maallaqaa quunnamuu ni danda'a laata sodaa jedhuun akeekkachiisu.
Kun sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu torbanitti guyyaa tokko kamisa kamisa kan isinii darbu qophii fayyaati. Qophiin fayyaa kanarraa vaayirasii koronaa isa gosa haaraa dhiyoo kana argame oomikroon jedhamu irratti fuulleffata. Waa'ee kana kan ibsan immoo ogeessa fayyaa waa'ee faca'insa dhukkubootaa qoratan yookiin epidemiolojistii kan ta'an Dr. Jamaal Hasan jaallannee gammadaatu qopheesse ittaanee dhiyaata.
Omikroon variantiin kun dura Noveembar guyyaa kudha takka barumama keessa jirru kana Botswana keessatti argame. Noveembar guyyaa kudha afurii South Africa keessatti argame jechuudha. Addunyaa keessa South Africaadhaatti hedduu guddaadha jechuudha. Addunyaa hunda keessa hedduu faca'ee jira biyya jahatamii fi takka akkas keessa ol gahee jira jechuudha. Amma odeeffannoon warri kakiyyaa kunii fi epidemiolojistoonnii fi warri meedikaal dooktorinii fi hundinuu warri saayintistoonni addunyaarraa wanni hedduu jala deemuu jiran ammaan tana galtee hangam takkanni kun hamaadhaa veeriyantii biraatii wajji warra akka deeltaatii wajji hoggaa walitti wanna jan hamturra jabaadhaa kana jala jiranii. Akkamitti biyya keessa faca'u jira biyya hangam takka keessa faca'ee biyya samitti irra hammaachaa jira maalii fi kana hunda jiranii jechuudha. Fakkeenyaaf Botswaanaa hedduu miidhutti hin jiru ammoo Saawuz Afrikaa hedduu keessa faca'uudhaatti jira jechuudha. Maaliif yoo kajannee ilaallu taate Botswaanaan nama hedduu xiqqaa qabdi. Namni xiqqaan isaan qaban sun illeen dhibba takka keessaa torbaatamii fi takka vaaksineedit tahanii jiranii jechuudha. Uummanni biyya Saawuz Afrikaa keessa jiru hedduu guddaadha. Garuu nama hangam takkaatu talaallii fudhatee yoo kajannee ilaallu taate. Isteetistikalii wanni garuu Saawuz Afrikaan nama hanga parsantii soddomii takkaa qofa jechuudha. Garaagarummaa guddaa qaba bakka kanarratti. Biyyoonni biraa kan ammaan tana keessa heddummaachaa jiru keessaa Nuurwee hedduutti heddummaachuu jira. Deenemaarkis hedduu keessa babal'achuu jira. Jarmanii, Gireet Biriitiyan, Ispeen kana keessaas deemuu jira. Akkuma walii galaatti biyya jahaatamii fi takka keessa faca'ee jira. Isteeta Ameerikaa kana keessa amma dheengaddummaa isteeta kudha sagalee ture. Har'a isteeta diidamii fi torba keessa argame jechuudha waliigalaatti Ameerikaa qofa keessatti.
Deltaa wajjin wal bira qabnee yeroo laallu akkaataa itti daddarbisaa fi jabinaan nama dhukkubsuuf ajjeesuun saaxilamu.
Wanni kun hedduu ammallee dhugaa dubbachuuf warruma akka keenyaa kanaa konfiis godhee jiru. Torbaan tokkoon dura saayintistoonni doktoroonni warri jala deemanii ilaalu jiran deltaarra isa kana irra jabaadhaa irra gartee humna qabaa namallee wanna godhuudhaan jiraniiti. Ammoo amma riisarchiin abdeet ka tahe akka amma har'asii wajjin haasawaa jiru kanatti dhaabni fayyaa addunyaatii fi CDC illee namaan sanarra walii galanii maal janseeta duraan irra gartee infectious gartee irra jabaadha jedhaniiti omikroon kunii fi deltaa waliin ilaalanii kanaatu irra hamaadha jedhanii turan. Ammoommaan tana nasiiba hin beekamne madura gartee deltuma irra hamaadha nuuf fakkaatti. Maaliif yoo kaju taate irra ajjechaadhaanis dila sammaan tana nooveembarii keessa jidduu namni inni hedduu ajjeesan jiru jechuudha. Haa nama qabu malee omikroon kunii namni isarraan qabamee hedduu du'e dilas hin argamne mana hospitaalaa galuu heddummaatee akka gaafa deltaadhaatti nama miidhee gara hospitaalaa gara ICUdhaa galchaa hin jiru jechuudha. Riisarchiin kunii amma torbaan afur torbaan shanfa fudhata. Ganaan beekamne it is unknown ammallee dhugaa dubbachuuf dhibba irraa dhibbatti hubarraa harannee namni beekee hin jiru jechuudha. Garuu hedduu nama keessa faca'uudhaatti jira. It is one of the variant of the concern jennee ni galte. Attention itti kennamuu qabaadha laala.
Akka of eeggannootti uummanni maal gochuu qaba?
If eeggannoon isa kanaatii fi ka deltaadhaa ka original COVID-19 waluma fakkaata. Maaskii uffachuu afaan keenyaa fi funyaan irratti jechuudha. Gaafa qofaatu namarraa fagaattee walgahii gurguddoo dhaquu irraa if qusachuu yoo dandeenye mana teessee dalaguu harka keessa bishaanii fi saamunaan akka gaarii dhiqachuu amma kan biraa rookomandeeshiniin tokko wanni jiru namni amata kudha saddeetirraa kudha saddeetii olii yoo dandeenyu taate buustar shat ammaan tana ka sadaffaadhaatu jira gartee keessaa biyyoota Ameerikaatii fi biyya Yurooppiyaan kaantirii tana keessa warri jiran warri biyya alaa jiranis warri carraan gahee vaaksiinii kana talaallii kana fudhachuudhaaf carraa harka ta'e piliis fudhadhaa. Maaliif riisarchii namoonni agarsiisu innummaan kunuuhuu Omicron variant kun warra boost warra jedhaniin kana talaallii sadaffaadhaa fudhate dilas ittiin daddafu dafee laaffisuu jechuudha. Warri lammaffaa fudhatanii fi kan yeroo sadaffaan fudhatin fudhadhaa talaallii immoo dhibbarraa dhibba yoo dandeessan carraan isin geenyaan ka tokkoffaas lammaffaas buustar shaat jedhaniin kanas fudhachuu qabdanii jechuudha. Warri Ameerikaa keessa jiraattan ilmaan keessan amata shanirraa ilaa amata kudha saddeetii talaallii tokkoffaatii fi lammaffaatis kannaafi maaliif jennaan amma lakka qilleensi kun jijjiiramaa deemuun omikroon variant kunii fi kabiraalleen argamuun ni mala deltaan kunillee itti jabaatee keessaahuu dhibbantaan sagaltamni ijoollee dhammaan tana warri hedduu qabamu jiru jechuudha deltaadhaanis. Kanaafuu talaallii fudhatanii maaskii keessan uffachuu harka keessan dhiqachuu bakka walgahiin gurguddoon itti argamtu irraa fagaachuu kana gootan jennaanii. Ifirraa illee qabdanii faamilii keessanirraa illee dhukkuba kana ittiftanii biyya addunyaarraa illee ittiftanii jechuudha.
Egaa fakkeenyaaf biyya keenya akka dhaga'amutti namoonni ilaalcha adda addaa qabu waa'ee tallaallii kanaa kaan amantiitti hidhatanii kaan immoo akkaataa biraan. Isaan akkasii kana maal gorsitu Dr. Jamaal?
Dubbiin isin jettan dubbii dhugaati. Ani Nooveembar guyyaa kudha torbaa baatuma dabare kanaan Itoophiyaas deemee dhufe. Bakka hedduu keessaan deddeemee hospitaalallee dhaqee independent research kanallee gartee godhee dhufee jechuudha. Warri biyya keenya dhugaa dubbachuuf wooma biyya addunyaa kanarra gartee dhukkubni jiraatee kana faca'u jiru namni tokkollee irraahuu osoo beekuun hin tahini irraan kaayyanne gartee dhukkubni kun akka waan isaan hin qabne namaan gaafadhee kun dhukkubni keenyaa mika warra weesteeti ka Ameerikaatiif ajaa'ani. Dhukkubni ka Ameerikaatii fi nama gurraachaatii fi nama adiidhaan qabu uummata keenya. Rabbiin Akkuma amantaa hunda keessatti amantaa islaamaa keessattis kiristaanaatis tooraa warra juush hunda keessa buusetti dhukkuba buuseetiin dawaa jala buusee jira. Kanaafuu if eeggadhaa dhukkubni kun ati gosa tana ati shanyii tana ati biyya kana je'ee gartee addaan nama filuu miti hanga dandeessanitti if eegaa namni carraa harkate talaallii fudhadhaa maaskii uffadhaa harka keessa saamunaan dhiqadhaa bakka walga'iin gurguddoon itti jirtu bakka akka fuudhaa bakka akka cidhaa bakka akka. amuutaa bakka kaa'u taaziyaa bakka namni bakka akka gaddaa irraa fagaadhaa hanga dandeessanii yoo dandeeme manarraa dalagaadha. Dhaamsi kiyya guddaan uummata keenya kana huba kana jalaa baraaruudhaaf.
Dooktar Jamaal Hassan deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Ade yaalanne maqaa keetii fi maqaa sagalee reediyoo Ameerikaatiinis hedduu galatoomaan isiniin jira.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii kuma kudha lamaa fi afurtama irratti akkasumas meetir baandii soddomii tokko yookiin kiiloo heerzii kuma kudha lamaa fi dhibba afurii fi saddeettamii shan irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin hamma walitti deebinutti nagaatti bula.